Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC nshuti mwese turi kumwe ndabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka
yewe noja gufasha iki umuntu muri dosiye ataconzi kandi na sentare yavuze ati iyo dosiye tumwemereye ko aja kuyisoma nta kamaro vyari bifise nico gituma tutagiyeyo kandi ico si icaha uwo ni metre onesime kabayabaya umwe mu baburanira general cyril ndayirukiye ari mu bagirijwe ko bagerageje gutembagaza leta y'u burundi avuga impamvu batitavye sentare iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukako mu kanya dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi ku yerekeye Burundi perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon baganiye ku kugena ibintu bitera bimera nabi kurushiriza mu gihugu cy'u Burundi hamwe no ku gikorwa cyihutirwa cyo gutangura ibiganiro bihagarikiwe n'amakungu perezida Obama yavuganye ku telefone n'umunsi wa kabiri na Ban Ki-moon kugira amushimire ku buyobozi bwiwe mu gushika ku masezerano ahambaye y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe yashitsweko ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi na kabiri
tukivuga ku makuru wajejwe Burundi yerekeye Burundi ibiro vy'ishiramo mpuzamakungu ONU bijejwe agateka kazina muntu bitegekanya kugira inama idasanzwe mu mpera z'indwi aho bazokwihweza ubwicanyi bubandanye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi iyo nama izoba ibaye inama ya mbere idasanzwe ihamagajwe kuba kuva mu kwezi kwa kane aho ako kanama kajejwe agateka kazina muntu ku isi kagiye hamwe mu kwihweza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryagizwe n'umugwi wa Boko Haram muri Nigeria iyo nama itegekanije kuba kuri uyu wa kane yasabwe na leta zunze ubumwe za Amerika zishigikiwe n'ibindi bihugu cumi n'indwi bigize akanama gashinzwe agateka kazina muntu ku isi bari kumwe n'ibindi bihugu mirongo ibiri na bitanu vya ONU igihugu kimwe cyo muri Afurika cyonyine arico Ghana nico kida nico cyonyine gishigikiye ingingo yo kugira ako kanama inama yo kuwa kane izogirwa izokwiga niba bakeneye gusaba umukuru w'akanama kajejwe uburenganzira bwa muntu Zaid Ra Raid Al Hussein gufata ingingo yo kurungika akagwi k'abahinga mu Burundi mu minsi mirongo ine n'itanu kugira batohoze neza ubwicanyi buri kuburagirwa bongere bashikirize icokogwa kugira icuka kibi kiri mu gihugu kigabanuke ejo ku munsi wa mbere intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas periello yabwiye serivisi yacu y'ikirundi n'ikinyarwanda ko ibintu mu burundi bitameze neza na gato kandi ko umutekano w'abanyagihugu ukwiye kwitabwaho mushikiranganje wa amerika jejwe imigenderanire n'amahanga john kerry ku munsi wa mungu we yanditse ku rubuga rwiwe rwa twitter yuko ubwicanyi mu burundi butegerezwa guhagarara kimwe n'uburyo inzego z'umutekano zikoresha inguvu z'umurengera
ku yindi nkuru yerekeye Burundi leta y'u Burundi imenyesha ko igihugu cyose cifuza gukura abanyagihugu bacu mu Burundi kibifitiye uburenganzira ivyo vyamenyeshejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Alain Nyamitwe ariko Alain Nyamitwe atangaza ko leta y'u Burundi izobandanya gukora ivyo yiyemeje mu gukingira abarundi n'abanyamahanga bose ivyo leta y'u Burundi ibishikirije inyuma yaho ku munsi w'Imana leta zunze ubumwe za Amerika zisohoye itegeko ribuza abanyamerika kuja mu Burundi risaba kandi ko abari mu Burundi bovayo vuba bwango mu gihe umutekano ubugizi bwa nabi n'ubugizi bwa nabi bibandanya vyiyongera abakozi bakorera ubumwe ubumwe bwa buraya badakenewe cyane mu Burundi mu kwezi kurangiye basabwe kuva mu Burundi hamwe n'imiryango yabo Alain Nyamitwe amenyesha kandi ko leta y'u Burundi igenzura ibijanye n'umutekano mu gihugu harimwo n'umugwa mukuru Bujumbura amenyesha kandi ko ata munyamahanga yagizwe ko iterabwoba canke yishwe mu Burundi kuva imyiyerekano itanguye
amakuru yo hirya no hino ku isi arabandanya no kwiragira ijwi rya Amerika umushikiranganje wa Amerika ajejwe kwivuna abansi Ash Carter avuga ko perezida Barack Obama yongeye kwibutsa abasirikare ba Amerika akamaro ko kwihutisha ibikorwa byo kurwanya umugore w'intagonda za Islamic State kandi ko Amerika yipfuza ko ibihugu bicuditse nazo munani zijejwe ku ibikorwa byo kurwanya uwo mugwi byo kongereza inguvu mu kurwanya Islamic State muri Iraq na Syria Carter yabivuze kuri uno munsi wa kabiri mbere y'uko afata urugendo muri Turkiya aho agiyewe mu manama yerekeye ukongereza uburyo bwo kurwanya uwo mugwi w'intagondwa Karo yavuze ati yavuze ati jewe kumwe n'ibindi bihugu dukorana turabandanya gusaba by'umwihariko Arabie Saoudite n'ibindi bihugu kongereza ingufu mu- mu bikorwa byo kurwanya Islamic State cyane cyane kubera bari mu karere kandi byibonekeza neza ko bafise uburyo buruta ubwo dufise mu bijyanye no kumvisha abandi bari mu karere umugambi ukenewe mu kurwanya Islamic State muri Syria na Iraq Carter yashimitse avuga ko igihugu cya Turkiya nacyo nyine gikwiye kongereza ingufu mu ruhara rwayo rwacyo cyane cyane mu bijyanye no gukingira imbibe zayo na Syria kugira bifashe mu guhagarika uruja n'uruza rw'abagwanyi ba Islamic State Carter ati kandi twifuza ko Turkiya yifatanya natwe mu bitero byo mu kirere n'ivyo mu but- ku butaka
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kuvuga ko yizeye ko bashobora kugira aho bahuriye ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika john kerry yicaranye mu biganiro uno munsi ku wa kabiri n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov yamara abo bategetsi batangaje ko uruhagarara mu gihugu ca syria umugwi islamic state n'uruhagarara muri ukraine ari byo bibazo vyo kwihweza mu nama yabo i moscou aho john kerry agize urugendo rugira kabiri muri uyu mwaka Kerry avuga ko naho hari ibyo batumvikana ko bashobora gukorana neza ku bibazo bimwe bimwe amenyesha ko uburusiya bwagize intererano ikomeye mu biganiro ku masezerano yerekeye umugambi wa nucleaire w'igihugu ca Iran akoresheje uwuhindura mu rurimi umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko ashaka kubandanya ibiganiro byatanguwe na perezida w'uburusiya Vladimir Putin na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama ku kugene leta zunze ubumwe za Amerika zishobora gufasha ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo co mu gihugu ca Ukraine
Hano muri Amerika naho amashure yo mu gisagara ca Los Angeles muri leta ya California yugawe yose kubera igabisha ry'ibitero. Umuyobozi mukuru w'amashure ya leta ya Los Angeles Ramon Cortiz- Cortines yavuze ati iryo gabisha ntiryarungitswe ku ishure rimwe ri- abiri canke atatu ryarungitswe ku mashure menshi ati niyo mpamvu nafashe ingingo yo kugara amashure yose abategetsi bavuga ko iryo gabisha ry'ibitero ryarungitswe mu buryo ngurukanabumenyi bakavuga ko inzandiko zimwe zimwe zavuga ibijyanye n'ikoreshwa ry'amasakoshi y'ishure kumwe n'ibi- n'ubundi buryo bwo kubikamwo ibintu Cortines yavuze ko bamaze kumenyesha igipolisi kidasanzwe cya FBI iri iri yugarwa ry'amashure ribaye inyuma yaho haheze hafi indwi zibiri umugabo n'umugore wiwe bagize igitero bakica abantu cumi na bane mu rubanza rurangiza umwaka rw'aho bakorera mu gisagara cya San Bernardino muri leta ya California nyene radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryuguruye ibiganiro vy'amahoro uno munsi ku wa kabiri geneve mu kigoro ko gutorera inyishu izorama uruhagarara ruri mu gihugu ca yemen intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ismail old sheikh ahmed yatangaje kandi intango y'ikiringo kizomara indwi co guhagarika ingwano mu kuvuga ko ico bashaka gushikako ari uguhagarika ingwano burundu no gutuma haba inzira ijana mu kiringo mfatakibanza ca politike kirangwa n'amahoro ismail old sheikh ahmed yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko guhagarika ingwano ari intambwe ya mbere ikomeye cyane ku vyerekeye gushiraho amahoro azorama ingwano hagati y'inteko zishigikiye leta ya perezida abd rabu mansur hadi n'abagwanya ubutegetsi b'abahuti bashigikiwe n'igihugu ca iran yahitanye abantu barenga ibihumbi bitanu n'amajana indwi kuva mu mpera z'umwaka uheze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tuyashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikana kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo itanu na kabiri n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobase gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru yo mu karere duhere mu rwanda perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko abayobozi badakwiye kuja gusaba abanyagihugu gutora ego mu nama ko icyo basabwa ari ukubasobanurira gusa ibyo basabwa kugira ngo amatora azogende neza ni mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika inyuma y'aho abayobozi batandukanye batanguye kumvikana basaba abanyagihugu gutora ego ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboye
perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora porofeseri mbandakarisa yabwiye ijwi rya amerika ko mu matora ya referandumu nta kwamamaza kubaho kuko abanyarwanda bazi neza ko batora yego cyangwa woya yavuze ko amatora ya referandumu atareba umutwe wa politiki runaka ko ari igikorwa kireba abanyarwanda bose uyu muyobozi avuga ko komisiyo ayoboye itigeze ishyiraho ibihe byo kwamamaza ko komisiyo y'igihugu y'amatora yigisha abaturage gusa uko bazitwara mu matora no kureba niba bujuje ibyangombwa ni mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika porofeseri mbandakarisa intumwa za komisiyo y'igihugu y'amatora mesaje zifite ni ukwerekana imigendekere y'amatora uburyo amatora azagenda abaturage bakamenya neza ko hari nibashaka bazatora yego uburyo bazabikora abandi bakamenya ko niba batoye oya uburyo bazabikora ni ibyo ngibyo twebwe tubigisha mwebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora ariko abandi banyapolitike inzego z'ibanze zo zishobora zifite ubwo burenganzira ntabwo burenganzira zifite kuko inzego z'ibanze ntabwo zikora kampanye zidufasha gukangurira abaturage kwitabira amatora cyane cyane ntabwo ari ubuyobozi bw'ibanze bujya kubwira abantu nk'ubuyobozi ngo muzatore yego cyangwa oya muri za nama se twavuze zakiwe uruhushya zizwi abaturage banabwiye bati turahurira aha wenda nka meya yavuze ati baturage muzatore yego cyangwa se muzatore oya ubu icyo gihe ntabwo yaba abifite niba ari umumeya uzi politiki n'amabwiriza y'amategeko ntabwo yabikorera mu nama y'abaturage yo hanze igaragara nk'inama ariko nk'umunyarwanda nibyo nakubwiraga arangije akaza akajya kuganira na bagenzi be ashobora kubabwira icyifuzo cye mu ngendo zimaze iminsi zikorwa hirya no hino mu turere no mu mirenge y'u rwanda aho inteko ishinga amategeko yafashe iya mbere mu gusobanurira abaturage ibyahindutse mu itegeko nshinga rishya bamwe mu bayobozi kuva ku nzego z'ibanze kugeza mu turere ntibahwemye gusaba abaturage kuzatora yego uyu ni umwe muri bo mu gutora ivugururwa ry'itegeko nshinga ni ukugira ngo turebe ko nyakubahwa perezida wa repubulika akurirwaho bariyeri kugira ngo ashobore kuziyamamariza indi manda wemeye iki nemeye ivugururwa ry'itegeko nshinga munsi niho hari za hoya ntashaka gutindaho ubwo ngewe nta hoya nza kuvugamo itegeko nshinga yego yego yego no mu gusuhuzanya kugira ngo wumve ko abantu burya muhuje gahunda ujye umusuhuza igikorwa cyo kwikosora kuri lisite y'itora cyarangiye kuri uyu wa mbere abantu bagera kuri magana atanu baturutse mu miryango itari iya leta nibo basabye muri komisiyo y'igihugu y'amatora ibyangombwa bizabafasha kuba indorerezi muri aya matora umuvugizi w'iyi miryango bwana munyamariza eduard yabwiye ijwi ryamera ko kuri uyu wa gatatu bashobora kurara babonye igisubizo kibemerera kuba indorerezi naho indorerezi zitabira aya matora ya referandumu ziturutse hanze y'u rwanda umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora porofeseri karisa mbanda avuga ko biteganijwe ko bamenya umubare wazo kuri uyu mugoroba ibizava muri aya matora biteganijwe kuzashyirwa ahagaragara bitarenze iminsi itatu amatora abaye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane asumta kaboyi kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda sentare nkuru mu rwanda yahanishije kapitene david kabuye igihano cy'amezi atanu nyuma yo kumwegeka ko icyaha cyo gutukana ku mugaragaro ariko umucamanza hategeka ko arekugwa kubera igihe yari asanzwe amaze afunzwe ibindi kuri iyi nkuru tubishikirizwa na eric bagira ubusa mu rwanda
byabaye ibyishimo byaranzwe n'amashyi mu gahe gato ku bagize umuryango wa kapiteni david kabuye bakimara kumva ko akatiwe igihano cy'amezi atanu kimwemerera guhita asohoka mu buroko kubera igihe yari amazemo abakomye ayo mashyi bo mu muryango w'uyu wahoze ari mu ngabo z'u rwanda barimo Liyetona koroneri Roza Kabuye umugore we uyu yahoze ashinzwe ibyo gutegura ingendo z'umukuru w'igihugu paul kagame kapiteni david kabuye ubushinjacyaha bwamuregaga ibyaha byo gushaka guteza imvururu muri rubanda no gutukana mu ruhame umucamanza yasesenguye icyaha ku kindi n'ibimenyetso bigiherekeza kuri buri ruhande yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha bwagishingiraga ku batangabuhamya bavuze ko kapitene david kabuye ubwo yari muri gereza ku gihano cyo gutunga intwaro binyuranije n'amategeko yabwiraga abagororwa bagenzi be ko ibivugwa muri filimi mbarankuru rwanda zanitori story ya bbc byose ari ukuri abatangabuhamya kandi bashinjaga kapitene david kabuye ko yavuze ko imirambo yagaragaye mu kiyaga cya rweru muri bibiri na cumi na kane na n'ubu itaramenyekana inkomoko yayo ari iy'abanyarwanda n'abagande bashimuswe kapitene kabuye nk'uko abatangabuhamya bamushinjaga ngo yavuze ko ku gifungo cya mbere yarafungiwe ubusa leta y'u rwanda imuziza ko yanze gushinja koroneli tom byabagamba ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi ikindi kandi ngo yabwiraga abagororwa bari kumwe muri gereza ko ubutegetsi bw'u rwanda bwigijeyo bamwe mu bo bafatanyije mu rugamba rwo kubohora igihugu bityo ko bizabyara ingaruka zikomeye ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yarabisesenguye yisunze inyandiko z'abahanga ndetse na zimwe mu manza nk'urwa jean paul akayezu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha umucamanza yavuze ko abatangabuhamya bashinje kapiteni david kabuye bahuriza ku kuba barumvise kapiteni david kabuye avuga ayo magambo koko ariko ko nta kimenyetso ko hari aho yabikwirakwije mu ruhame kugira ngo cyitwe icyaha cyo guteza imvururu amagambo nk'ayo cyangwa inyandiko byagombye kuba hari aho byagaragaye cyangwa byumvikana nko kuri radiyo cyangwa se muri rubanda hakoreshejwe indangururamajwi ayo ni amagambo y'umucamanza umucamanza yanzuye ko iki cyaha kidahama kapiteni kabuye avuga ko nta bimenyetso simusiga iki ni icyaha giteganya hagati y'imyaka icumi na cumi n'itanu y'igifungo naho ku cyaha cyo gutukana mu ruhame ubushinjacyaha bwasobanuraga ko kapiteni david kabuye agisohoka muri gereza ku gihano cyabanje yatutse staff sergeant Efuremu Mutamaniwa umwe mu bacungagereza ba gereza ya Nyarugenge izwi nka 1930 umucamanza yavuze ko mu bugenzacyaha kapiteni Kabuye yari yemeye iki cyaha ko yatukanye koko ariko imbere y'urukiko aza kubihakana bityo ko mu bushishozi bw'urukiko busanga iki cyaha kimuhama ni igihano giteganya igifungo cy'amezi atandatu n'ihazabu hagati y'ibihumbi magana atanu na miliyoni eshatu by'amafaranga y'u rwanda umucamanza yahanishije uyu wahoze mu gisirikare cy'u rwanda amezi atanu y'igifungo kuri iki cyaha cyo gutukana mu ruhame ategeka ko kubera igihe amaze muri gereza ahita arekurwa umucamanza yategetse kandi ko kapiteni kabuye asonerwa igarama ry'urubanza kubera yaburanaga afunze ibi byaha byose yaregwaga kapiteni david kabuye n'umwunganizi we mu mategeko metre gilbert ndayambaje baburanaga babihakana bavuga ko ari ibihimbano iri ni isomwa ry'urubanza ryabaye ntawe uhagarariye uruhande rw'ubushinjacyaha kapiteni david kabuye mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'agasatsi gatangiye kumera kagaragaza imvi nyinshi ku mutwe amasogisi y'umukara n'inkweto z'umutuku mu isura y'umuntu wagaragaraga ko akomeye uko yagiye imbere y'umucamanza ni nako yavuyeho mu gihe ku bagize umuryango bo byari ibyishimo bitagira akagero umugore we liyetona koroneli hoze kabuye mu magambo y'icyongereza yabwiye ijwi rya amerika ati amu happy more than happy bisobanuye ndishimye birenze no kwishima ariko yanga kugira byinshi atangaza
ntabwo amakuru mu muhanda gusa turishimye nzayatanga ubundi not now
na bwana rutagengwa rukoza muramu wa kapiteni david kabuye yabyishimiye avuga ko ibyo yashinjwaga byari amabwire urukiko rukaba ruhereyeho rumurekura
ubonye muko amashyi birabivuze iki bivuze ko n'ubundi byagaragara ko bitafatikaga rwose kuko ni ibintu byo bita mu cyongereza hiyase nta dezi no evidence at all Everything was wonderful. It is automatic. When the things are here says they are not, they are no evidence. Yes, so he had to be acquitted.
Captain David Kabuye yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uyu mwaka yari amaze amezi arindwi afunze. Bwari ubugira kabiri afungwa nyuma y'igihano yari arangije cy'amezi atandatu ku gutunga intwaro binyuranije n'amategeko. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve mu rwanda tuze mu burundi aho amasasu yumvikanye ku ibarabara rya bujumbura bugarama mu ma saa tatu y'ijoro ku munsi wa mbere aho bita mu berure muri zone benga ya komini sare turi mu ntara ya bujumbura urongoye zone benga aremeza ko ayo masasu yumvikanye kuri iryo barabara kandi ko yiboneye ibisigazwa by'amasasu abanyagihugu baba ngaho mu ku muberure bafise amakenga ko hoba hari abitwaje ibigwanisho barengana muri ako gace ka komini sare evariste nziko banyanka yishikiye aho ku muberure avugana n'abahaba ku birometero cumi na bine uvuye ku mugwa mukuru bujumbura ugana bugarama mu ntara ya muramvya niho humvikanye amasasu gica isaha zitatu z'ijoro kuri uyu wa mbere nk'uko byemezwa n'uburongoye zone benga n'abanyagihugu baba mu micungararo abanyagihugu bo ngaha ku mutumba muberure batashinye ko tubavuga amazina bati twari twamaze kwinjira mu mazu twumvise amasasu avuga ntituzi abayavugije n'ico bari bagamije twebwe ku vyumva twaravyumvise ko harageze amasaha yo kuryama twashobora kumenya ico vyari bivuye ko ntizi ko abasirikare cyangwa bari abandi bantu bitwaje ibigwanisha twebwe biradutera ubwoba kubera iyo ntitwari tuherutse kubyumva rero nicyo gituma bidutera ubwoba twe tubona tumvise amasaro mu ijoro turyamye ntiwabura ubwoba wumvise urusasa ibyo tubyakira nabi cyane kubera ntibihumuriza akarere k'iwacu kuko baje kurasira ngaha nitwe tugira ingorane twebwe abanyagihugu bato bato urongoye zone benga yabwiye ijwi rya amerika ko ayo masasu yarashwe kuri iryo barabara rya bujumbura bugarama ariko ko atacononekaye haba ku ngenzi zariko zirarengana canke ku baba mu micungararo michel nibigira yavuze ko amatohoza yatanguye kugira abo bagizi ba nabi bamenyekane abanyagihugu bo ku muberure hafi y'aharasiwe ayo masasu babwiye ijwi rya amerika ko ibitero byo ku mabarabara mu ntambara uburundi bwahitiyemwo byabasesereje umwe muri bo asaba amahoro ibyo ntabyo dushaka ko dusubira ahubwo icyo dushaka ni uko twasubira mu mutekano tukabandanya mu mutekano dusanzwe turimo n'abajeje mu mutekano badufasha kubumbatira umutekano kandi tumwe dushyireho n'ingorane nkamwe n'izi ko twarayibonye byahitanye abantu benshi imiryango irahekugwa byinshi nyine twarayibonye ibintu by'intambara ntabyo dushaka mu gihugu cy'iwacu dushaka ko byahagarara kubona harayihumvikanye amasasu aho ku muberure ni kimenya amenya ko ibigwanisho bikiri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira nk'uko abanyamuberure babivuga banafise amakenga ko ibigize iminsi bibera mu gisagara ca bujumbura bishobora gutandukira kwakira mu misozi ikikije ico gisagara ariko ko atavyo bifuza nk'uko unabivuga abafise ibigwanisho vrema ubu ntivyoshoboka ko basubira kuba mu misozi kuko ivyo twabonye ni vyinshi ni vyinshi twarabonye intambara twebwe turayizi nitwe twize amateke yarahonye imyumbati iragwara bayirya abagwanyi vrema ntitwifuza ko bogaruka ngaha mu misozi wacu kabisa abanyamuberure basaba leta y'u Burundi nabo bafitaniye amatati ya politike kutabandanya bakwega amaguru nyabuna bakaja mu biganiro vyogarukana amahoro mu gihugu turiko turaraba yabaretera kwega amaguru babo batemera leta bakwega amaguru mbona ko umenga ku ruhande rwa leta n'abo batemera leta ko bari bakwiye kuja hamwe bakagira ico bakoze kugira ngo turonke amahoro n'umutekano kuko turiko turaraba abantu baguma bapfa ni benshi kandi ni benshi tubibutse ko ico gitero c'abitwaje ibigwanisho kw'ibarabara rya bujumbura bugarama kibaye ica kabiri inyuma y'icabereye kw'ibarabara rya bujumbura jenda ku modokari zariko zirarengana harimo n'intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi irongoye akarere ka gatanu ka gisirikare haraheze indwi zibiri igitero umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza yemeje buke kabiri ko cari c'abasuma bitwaje ibigwanisho ku muberure muri komini sare y'intara bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka tukiri mu Burundi urubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu rwarabandanyije ku nshuro ya kabiri muri sentare isubiramwo imanza mu ntara ya Gitega urubanza ntirwaburanishijwe mu idonido kuko abashingwamanza batari bitavye kandi abanyororo bakaba basavye kuronswa umwanya ukwiye wo gusoma ibiri mu madosiye yabo urubanza rwungurujwe ku munsi wa gatanu ni ukuvuga mu minsi itatu w'iyindwi nyine umunsi wa gatanu w'iyindwi abafungwa basabwe kurondera abandi bashingwamanza kuko abashingwamanza babo bafuswe na sentare muri urwo rubanza bagirizwa gusuzugura sentare Edi Gwema yavuganye n'umwe mu baburanira General Cyril ndayikengurikiye hari mu bagirijwe kuba bagerageje gutembagaza leta y'u Burundi Maître Onesime Kabayabaya aho atangura avuga impamvu batitavye sentare mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema igituma tutitavye muri sentare uwo munsi ni uko tubona ko twaba tugiye cyacu tugiye gufasha abo dufasha muri urya rubanza ntaco twaba tubafashije kuko ejo twari twiriwe tuburana dusaba tuti turasabye mwubahiriza amategeko mutureke dusome dosiye y'abo dufasha bafunzwe kandi amategeko arabyemera ko bategerezwa kuduha dosiye tukayisoma tukaba tuyizi ndetse no kuduha dosiye baduha kopi ya dosiye yose tukaba twayiteguye ariko ejo ku mugoroba bavuze yuko baranse y'uko dusoma iyo dosiye k'uyu munsi badakuburanisha urwo rubanza twebwe se twaje gukora iki tutazi ibintu biri muri dosi twe mu mategeko atugenga umushingwamanza ajana n'umunywanyi wiwe kubera aba afise ico amufasha none jewe noja gufasha iki umuntu muri dosiye ataco nzi kandi na sentare yavuze ati iyo dosiye tumwemereye ko aja kuyisoma nta kamaro vyari bifise nico gituma tutagiyeyo kandi ico si icaha metere kabayabaya andi makuru atugeraho ni uko urukiko rushobora kuba rwategetse ko muba muhagaritswe sindabizi ko baduhagaritse mu bavoka ibyo nta bushobozi babifitiye ariko iyo dosiye nibaba nabyo nyine batuza kuyijamo kugira dufashe abanywanyi bacu n'ibyo nta bushobozi babifise iyo ngingo tuzoyimenya bayitumenyesheje niba bavuga ko badukuye mu bavoka cyangwa niba badukwangiye kuburana muri iyo dosiye yabagiye bari ko bakurikiranwa bari gitega iyo ngingo twayumvise uko ntiturayibona ariko icyo twemeza cyo n'aho tutarayibona nta burenganzira babifitiye umucamanza ndashobora gukura umushingwamanza mu bavoka nta dosiye dufise ntacyo turi tuyikurikiranwa ko naho numvise bavuze ngo twagize ngo amanama ngo bari ko barayatuhuza ngo amanama sinzi ibyo ari byo ko ntabyo turamenyeshwa ibyo byose ntibyotuma bashobora no kudukura mu bushingwamanza cyangwa kuvuga yuko iyo dosiye tutazoyiburanamo ariko niba babigize tuzabimenya tubonye hari icyo babitwandikiye ko wagira icyo babitubariye ko none se igikurikiraho ni iki cyane cyane mu bijyanye n'abo uhagarariye muri urwo rubanza barimo generale siriri ndayirukiye uri karongora sentare niba atanga amategeko aho sentare iba yashashe ni ukuvuga yuko naho biba akurenganije akavuga yuko utaburana ingingo afatiye muri sentare irubahirizwa nicyo gituma twebwe rero nta miheto nta ngoho tuzojana muri sentare kuburana ku nguvu na sentare idashaka ko dufasha abantu aho rero kuva muri icyo gihe abo twari ko turafasha niba zoca bamenya yuko baburana badafite abashingwamanza cyangwa bironderera abo sentare ishaka yonyine ikindi gihe iyo umuntu yabuze umushingwamanza sentare irashobora yonyine kumurondera umushingwamanza sinzi rero ko bazoca baja muri uwo murwi w'abantu batagira abashingwamanza sentare yonyine igaca ibaronderera abashingwamanza ibi byose ndi kumvuga ibintu iciyumviro nufata ariko sinzi nyine bazobigenza sinzi ko twebwe bazovuga bati turabahevye ko sentare itabashaka ngo birondere abandi cyangwa sentare yonyine iraba yo abo yobaha yemerera kuburana ushatse kuvuga ko igihe cyose bataragushikiriza iyo dosiye ngo uyige neza utazigera wongera gukandagira muri urwo rubanza uwo mukuru wa sentare yavuze ko adashaka gusubira kuhambona noba ngiye kurwana iyo nayo si imigenzo y'umushingwamanza simbona ndi umushingwamanza ingena nogenda nigana n'abapolisi nabonye buzuye icyo kibanza kiberamo izo manza bakazana inkoho naje nkazana inkoho cyangwa nkazana ibindi ibyo si imigenzo kamere y'umushingwamanza ibyo nta mushingwamanza yobigira azi amategeko metere onezime kabayabaya ndagushimiye cyane kano kanya uduhaye yego urakoze radijwi ya amerika i washington dc mu kirundi n'amakinyarwanda mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ban kimun baganiye ku kugena ibintu bitera bimera nabi kurucuriza mu gihugu cy'u burundi hamwe no ku gikorwa cyihutirwa cyo gutangura ibiganiro bihagarikiwe n'amakungu ibyo babiganiye ku telefone no munsi kuwa kabiri ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe agateka kazina muntu bitegekanya kugira inama idasanzwe mu mpera z'indwi aho bazokwihweza ubwicanyi bubandanye bukorwa mu gihugu cy'u Burundi iyo nama itegekanije kuba kuri uyu wa kane yasabwe na leta zunze ubumwe za Amerika kumwe n'ibindi bihugu cumi n'indwi bigize ako kanama gashinzwe agateka kazina muntu ku isi bari kumwe n'ibindi bihugu mirongo ibiri na bitanu bya onu
leta y'u Burundi imenyesha ko igihugu cyose cyifuza gukura abanyagihugu bacu mu Burundi kibifitiye uburenganzira ivyo vyamenyeshejwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Burundi n'ayandi makungu Alain Nyamitwe yamara Alain Nyamitwe atangaza ko leta y'u Burundi izobandanya gukora ivyo yiyemeje mu gukingira abarundi n'abanyamahanga bose umushikiranganje wa amerika ajejwe kwivuna abansi ash carter avuga ko perezida barack obama yongeye kwibutsa abasirikare ba amerika akamaro ko kukongereza inguvu mu bikorwa byo kurwanya umugwi wa islamic state kandi ko n'ibihugu nka saudi arabi na turkiya bikwiye nabyo nyine kongereza inguvu mwari kumwe na oriane itanga ishaka mu biganiro byo kuri uno mugoroba na fide niyo ngabo tukaba tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze kudutega amatwi mugire ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.